radiyo ijwi ry'amerika ndabasuhuza kandi bahikaze mu makuru ya mu gitondo ku ijwi ry'amerika muri kumwe nanjye venuste nshimiyimana amakuru yacu turahera mu karere k'ibiyaga bigari nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda naho guhera isaa kumi n'ebyiri n'ikiganiro dusangira ijambo repubulika ya demokarasi ya kongo kuri uyu wa kane yahagaritse televiziyo yo muri katari al jazeera kubera ko yahaye ikiganiro umuyobozi mukuru umutwe wa m makumyabiri na gatatu urwanya ubutegetsi muri icyo gihugu fidel niyongabo uretse iyo ngingo umushikiranganji ajejwe ubutungane constant mutamba yaragabishije abamenyeshamakuru n'abandi batanga amakuru ku mugwi urwanya ubutegetsi wa M23 ko bashobora guhabwa igihano cyo gupfa ivyo naho atamategeko aziririza icesa abamenyeshamakuru gutanga amakuru ku migwi irwanya ubutegetsi ntaco televiziyo Al Jazeera ikorera mu gisagara ca Doha muri Qatar iravuga kuri iyo ngingo ya leta ya Congo hisunzwe ivyatangajwe n'umuvugizi wa leta ya Congo Patrick Muyaya abategetsi b'icyo gihugu batse uburenganzira bwa Al Jazeera bwo gutangaza amakuru muri Congo mu kuvuga ko iyo televiziyo yavugishije umukuru w'icyo bise umugwi w'iterabwoba batabifitiye uburenganzira televiziyo Al Jazeera ku munsi wa gatatu yarashikirije ikiganiro yagiranye na Bertrand Bisimwa ayoboye umugwi M23 mu buseruko bwa Congo muri ico kiganiro Bisimwa yagirije leta y'i Kinshasa ko itubahirije amasezerano yo guhagarika ingwano yatangaje kandi ko umugwi M23 uri mu rugamba rwo kwigwanako kugira babeho umuvugizi wa leta ya Congo Patrick Muyaya yatangaje ko ikiganiro televiziyo Al Jazeera yagiranye na Bertrand Bisimwa ari ugushigikira iterabwoba ko kubera izo mvo atawovyihanganira yasavye abamenyeshamakuru yasavye abamenyeshamakuru kudaha ijambo abo yise abakora iterabwoba mu masaha y'imbere yaho umushikiranganji ajejwe ubutungane muri Congo Constant Mutamba yatangaje mu butumwa ku rubuga X ko uwo ari we wese azotanga amakuru ku bikorwa by'igisirikare cy'u Rwanda n'umugwi M23 avuga ko ukorana naco azofatirwa ingingo ruhasha hisunzwe amategeko akaba arabumvise ko ari igihano co gupfa yamara umuvugizi wa leta Patrick Muyaya yatangaje ko atawotwariza hejuru ku byatangajwe n'umushikiranganje ajejwe ubutungane yavuze ko ivyo yatangaje bigenewe uwo ari we wese ashobora gukoreshwa kugira ashikirize ubutumwa bw'umwansi Hervé Diakiese avugira abatavuga rumwe na leta yariyamirije ingingo ya leta ya Kongo yo guhagarika amakuru ya televiziyo Al Jazeera mu butumwa yashize ku rubuga X Diakiese yavuze ko ubwigenge bwo gutangaza amakuru ari ububasha bwo kutavuga gusa ibintu vyiza ko ari n'ububasha bwo kuvuga ibintu bishobora kuba bitanezereje yavuze ko ari uburenganzira bwo kubigenza gutyo naho bishobora kugira inkurikizi mbi diyakiyesi yatangaje ko gukunda igihugu atari ukugirira propagande leta urwego rugenzura itangazamakuru muri congo ku munsi wa kabiri rwaragabishije ibinyamakuru bitatu byo mu bufaransa nabyo akaba ari radio france international france 24 na tv 5 monde ivyagiriza ko bivuga amakuru ku ntambwe abagwanya leta bo mu mugwi m23 bariko baragira mu buseruko bw'igihugu jacques isongo aharanira inyungu z'abanyagihugu yaranebaguye ingingo yo guhagarika televiziyo al jazeera muri congo itangaje ko ari amakosa yamenyesheje ko abantu badashobora kuba mu gihugu aho badashobora kumva impande zose yavuze ko ari ngombwa ko abantu baronka amakuru yuzuye umugwi m23 niwo mugwi ukomeye cyane mu migwi yitwaje ibigwanisho irenga ijana ikorera mu buseruko bwa congo hafi y'urubibe n'u rwanda abantu barenga umuriyoni muri ako karere baravanywe mu byabo n'ingwano mu mwaka urangiye kongo yagiriza u rwanda gufasha umugwi m23 ivyo u rwanda ruhakana mu kwezi guheza u rwanda na kongo byarasibishije ibiganiro byari bigenewe guhagarika intambara mu buseruko bwa kongo muri ico gihe leta ya kongo yarahinduye umuyobozi mukuru w'igisirikare n'abandi bategetsi bakomeye b'igisirikare ingwano ibandanya mu buseruko bw'igihugu urakoze fidele niyo ngabo mu rwanda umunyamakuru teoneste nsengimana ureganwa n'abayoboke b'ishyaka darfa umurinzi ibyaha byo gushaka guhirika ubutegetsi yatangiye kwiregura kuri uyu wa gatanu ubushinjacyaha bumurega ibyaha birimo gutangaza amakuru y'ibihuha inkuru irambuye eric wagira gusa umuyobozi w'ikinyamakuru umubavu dotcom na umubavu tv online yagaragaye imbere y'umucamanza yunganiwe n'abanyamategeko babiri Bruce Bikotwa na Felicien Gashema ubushinjacyaha burarega Theoneste Nsengimana ibyaha bibiri byo kuba mu mutwe w'abagizi ba nabi no gutangaza amakuru y'ibihuha yiregura nsengimana yatinze cyane ku ngingo z'itegeko rigenga itangazamakuru mu rwanda yabwiye umucamanza ko ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo no gutangaza amakuru bwemewe kandi bwubahirizwa na leta yabwiye urukiko ko yafashwe agafungwa mu buryo bunyuranije n'amategeko umucamanza yamwibukije ko iyo ngingo yayiburanyeho ku rwego rwa mbere inafatwaho icyemeza mubuza gutandukira ku cyaha cyo gutangaza amakuru y'ibihuha umunyamakuru Theoneste Nsengimana yabwiye urukiko ko ubushinjacyaha bwakimureze bukoresheje ingingo z'amategeko zitari zo avuga ko bwashingiye ku itegeko rirebana no guhana no gukumira ibyaha bikorwa hifashishijwe ikoranabuhanga avuga ko ikirego cy'ubushinjacyaha kibumbatiye ugushidikanya yagize ati bandeze ibyaha by'ibihimbano yasobanuriye urukiko ko mu itangazamakuru gutangaza ibihuha byemewe M- mu gushyigikira igitekerezo cye Nsengimana yavuze ko hari bimwe mu bitangazamakuru byigeze gutangaza inkuru mu gihe umunyapolitiki Madame Victoire Ingabire Umuhoza yari afunzwe ko yatwitiye muri gereza kandi ko mu bazitangaje nta n'umwe wakurikiranywe mu mategeko ubushinjacyaha bumurega ko yasohoye itangazo mu kinyamakuru cye ryamamaza imigambi bwise mibisha yo kugumura rubanda iryo tangazo muri video ryumvikanamo uwitwa Mimi Mireye uba mu mahanga avuga ko u Rwanda rwica abaturage barwo ku maherere barimo uwari umuhanzi w'icyamamare nyakwigendera Kizito Mihigo yumvikana avuga ko runafungira ubusa abenegihugu aha yumvikana avuga ko umunyapolitiki Paul Rusesabagina yari afunzwe ku maherere n'ibindi yasobanuye ko ayo makuru akubiye muri iyo video atakwitwa ibihuha kuko yari afite isoko yayo bityo ko adakwiye kuryozwa ibyavuzwe n'undi muntu yavuze ko hari hari amakuru yashoboraga kwishakira cyo kimwe n'ayo bamukurikira bashoboraga kumushyira bakamwishyura amafaranga cyangwa akayatangariza ubuntu mu myiregurire ye Nsengimana yikomye urwego rw'ubushinjacyaha ko rwamushyizeho igitutu cyo kumutegeka kugaragaza isoko z'amakuru ze kandi bihabanye n'ibiteganywa n'amategeko umucamanza ukuriye inteko iburanisha yabajije umunyamakuru Theoneste Nsengimana ubugira gatatu niba ibyo yatangaje ku muyoboro we wa YouTube ari nako abyemera uregwa yagize ati kugeza ubu mbyemera ko ari byo kuko nta bindi birabivuguruza umucamanza yahise asaba umwanditsi w'urukiko kubyandika uko uregwa byemeje mu kirego cy'ubushinjacyaha harimo ibimenyetso byemeza ko hari ibiganiro umunyamakuru nsengimana ku rubuga rwa whatsapp yagiranaga n'umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi ingabire victoire umuhoza busobanura ko nsengimana yari yaramwise izina rya inkora ivu bisobanuye inkoramutima ingabire victoire umuhoza buvuga ko muri ibyo biganiro nsengimana yasabwaga ko yatambutsa gahunda y'umunsi uzwi nka ingabire day bisobanuye ko bari bafitanye ubwumvikane mu mikoranire Nsengimana yavuze ko ashingiye ku gaciro inkuru iyo haza kuba hategurwa imyigaragambyo yari kubuza abayiteguye kugira undi munyamakuru babwira kugira ngo abe uwa mbere mu gutangaza ayo makuru hagambiriye gukurikirwa n'abantu benshi ku kijyanye n'ibiganiro yabajijweho mu bugenzacyaha ko yagiranaga na Ingabire Victoire Umuhoza Nsengimana yasabye ko byazateshwa agaciro yavuze ko yabajijwe atisanzuye kandi ko yakoreye ibikorwa by'iyicarubozo urukiko rwamusabye kugaragaza ibimenyetso ku byo avuga nsengimana yasubije ko yandikiye urwego rw'abanyamakuru bigenzura mu rwanda rmc ntirwagira icyo rubikoraho yavuze ko icyaha cy'iyicarubozo kidasaza umucamanza turifuza kuzakiregera uregwa nawe ati nibiba ngombwa nzakiregera umucamanza ati babikwandikire ko nyuma y'uru rubanza uzajya kukiregera kubera indi mirimo y'abacamanza byatumye abanyamategeko be batabona umwanya wo kumwunganira undi wagombaga kwiregura ni silivensi womana wari umuhuza umuhuzabikorwa w'ishyaka darufa umurinzi uyu ni nawe uregwa ibyaha byinshi bigera kuri bitanu mu gihe bagenzi b'umunani basigaye baregwa ibyaha bibiri kuri buri umwe yageze imbere y'umucamanza yumvikana mu ijwi ry'intege nkeya avuga ko yaraye adasinziye kubera arwaye umutwe n'amaso urukiko rwavuze ko umunyamategeko gatera gashabana hari ibarwo yandikiye komiseri mukuru w'urwego rw'amagereza asaba ko sibomana yavuzwa ubushinjacyaha bwasobanuye ko uburenganzira bw'umuburanyi nubwo yaba afunzwe bugomba kubahirizwa ku rundi ruhande bukavuga ko utaba umwanya wo kwihisha inyuma y'ubwo burenganzira mu gutinza urubanza bwabwira urukiko ko ari mu bagumye kurangwa n'imyitwarire mibi kuva urubanza rwatangira sibomana na bagenzi be bandi umunani baregwa ko bakoze amahugurwa mu buryo bw'ikoranabuhanga bagamije guhirika ubutegetsi bwa perezida paul kagame badakoresheje imbaraga z'imbunda ehogira urusa ijwi ry'amerika i kigali mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda tugeze ku mwanya w'ikiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda abahanga bemeza ko amakimbirane yabayeho kuva ikiremwa muntu cyagera ku isi ndetse ko bisa naho atazigera arangira kuba abantu badateye kimwe batavuga ururimi rumwe cyangwa se badakora bimwe bishobora kuba intandaro y'amakimbirane ariko se ni gute nakumira amakimbirane nayakemura nte nta handi wakura ibisubizo by'ibi bibazo uretse mu kiganiro ejo iyumvira inkuru zibanda ku makimbirane yo mu miryango amakimbirane aturuka ku gushyira abantu mu gatebo kamwe ndetse n'amakimbirane aterwa no kuba hari ibyo abantu batinya kuvuga maze usobanukirwe uko wayakemura ubundi icya mbere ni ubwumvikane kandi bikaba kuvugisha ukuri ukuri iteka mu rugo mutumvikanye ngo muvugishanye ukuri ntabwo amakimbirane abasha gukemuka kurikira ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'amerika ni ku ijana na kane n'ibice bitatu fm
ibihe byiza nshuti mwese mukomeje gukurikira gahunda za radiyo ijwi rya amerika yumvikanira ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu fm ndizera mumeze neza aho muherere mu bice bigiye bitandukanye byo kuri uyu mubumbe dutuye by'umwihariko rero tukaba tugeze mu mwanya w'ikiganiro ejo ikiganiro mutegurirwa n'umuryango ejo youth eco ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari ngiye kubagezaho iki kiganiro ndikaremera patrick mbahaye ikaze Hmm, reka nkubwire kurikira ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'amerika ni ku ijana na kane n'ibice bitatu fm
nk'uko ishami ry'umuryango mpuzamahanga ryita ku buzima world health organization ribivuga tubona ko ubuzima bw'imyororokere ari imiterere imikurire imikorere imihindagurikire y'umubiri n'uburyo izo mpinduka zigaragara mu myifatire n'imikorere y'umuntu muri iyo mihindagurikire harimo igaragara inyuma ku mubiri ndetse n'itagaragara kimwe nk'abandi bose rero abantu bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga nabo bakenera amakuru ku buzima bw'imyororokere ariko usanga bahura n'imbogamizi zitandukanye zo kubona ayo makuru y'ubuzima bw'imyororokere zimwe muri izo mbogamizi zituma bagorwa no kubona amakuru ku buzima bw'imyororokere twavuga nko guhanahana amakuru cyangwa se kominikasiyo hagati y'ufite ubwo bumuga bwo kutumva no kutavuga ndetse n'utanga ayo makuru y'ubuzima bw'imyororokere twavuga nka muganga cyangwa se n'undi muntu wese ufite ubwo bushobozi bakunze b'ikiganiro ejo nimutubwire ese mubona hakorwa iki kugira ngo abafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga boroherezwe kubona serivisi zijyanye n'ubuzima bw'imyororokere mbere yuko dukomeza munyemere nakire mugenzi wanjye bazubagira fredawusi abanze atugezeho bimwe mu bitekerezo mwatanze mu kiganiro ejo cy'ubushize njye ndibugaruke mu kanya dukomeze n'ingingo yacu y'uyu munsi
mugenzi wanjye patrick arakoze cyane ko mu mwanya kambonereho mbasuhuze kandi mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza ingingo y'ubushize twaganiriyeho yagarukaga ku makimbirane ashibuka ku gusezerana ivangamutungo risesuye mu butumwa bwinshi twakiriye reka duhere ku bwa nzima uherereye rwamagana aragira ati sosiyete y'ubu si kimwe n'iya kera abantu barahindutse uyu munsi wa none umuntu arabana n'undi bitewe n'inyungu amufiteho rero ngiye mbona kuba hari abahitamo gusezerana ivanguramutungo aho gusezerana ivangamutungo biterwa ahanini no kudashyira amakengo bagiye gushakana ibi rero bishobora gutera amakimbirane hagati yabo kuko baba babanye nta rukundo ahubwo ari ukubarana ku bwanjye rero kugira ngo ibi bikemuke abagiye gushakana bakagombye kubanza kwizerana hagati yabo reka dukomereze ku butumwa bwa florence mukandayisenga uherereye ku gisozi aragira ati ku bwanjye kuba abagiye kurushinga bahitamo gusezerana ivanguramutungo risesuye nta kibazo kibirimo mu gihe babyumvikanyeho ahubwo biba ikibazo kubera ko uyu munsi wa none abantu benshi babona imitungo nk'icyo kurwanira aho kuyifata nk'igikoresho cyo kubaka umuryango icyakora njyewe mbona ababifite mu nshingano bareba ukuntu bigisha abantu ku kuba ubwabyo kuba babaye umuryango bifite agaciro kurusha umutungo baba bagiye gusangira munyemerere dusoreze ku butumwa bwa kayitesi ivona uherereye nyamagabe haragira ati njyewe mbona amakimbirane ashibuka ku kuba abantu barasezeranye ivanguramutungo risesuye ahanini biterwa no kuba abantu babifiteho amakuru ndetse n'ubumenyi budahagije njyewe mbona inzego zibifite mu nshingano zigomba gushyira imbere ibiganiro n'amahugurwa ku bagiye gushyingiranwa kugira ngo bumve neza uko bategura ejo hazaza h'umuryango wabo bakunzi bacu rero mukomeze gukurikirana ikiganiro ejo ku ijana na kane n'ibice bitatu fm munohereza ubutumwa bwanyu kuri zeru karindwi umunani karindwi itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe ndetse na zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri inani kabiri itatu kabiri hamwe no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo facebook instagram ndetse no ku rubuga rwa x ujya ahashakishirizwa ukandika ijambo ejo youth eco maze ukadusangiza igitekerezo cyawe inshuti rero ndetse namwe bakunzi b'ikiganiro ejo mwakoze cyane kubana natwe
kaze nanone mu kiganiro ejo cy'uyu munsi mutegurirwa n'umuryango ejo youth eco ukorera i kigali mu rwanda mu kiganiro ejo cya none turi kwibanda ku ngaruka zigera ku bafite ubumuga batabona serivisi z'ubuzima bw'imyororokere zimwe mu ngaruka zigera ku bantu badahabwa amakuru ahagije y'ubuzima bw'imyororokere harimo kwandura indwara zidakira zandurira mu mibonano mpuzabitsina idakingiye ndetse no guterwa inda z'imborage cyangwa se inda zitateganyijwe ndetse n'izindi ngaruka zigiye zinyuranye kubera kudahabwa ndetse no kutabona amakuru ahagije kandi anizewe ku buzima bw'imyororokere nubwo hari ingamba zigenda zifatwa kugira ngo serivisi zijyanye n'ubuzima bw'imyororokere zigere kuri buri wese byagiye bigaragara ko hari icyuho kiri ku bantu bafite ubumuga cyane cyane bafite ubumuga bwo kutumva ndetse no kutavuga aho usanga bibagora kubona amakuru ajyanye n'ubuzima bw'imyororokere kuko akenshi usanga umuganga cyangwa undi wese wagakwiye gufasha ufite ubumuga bwo kutumva ndetse no kutavuga kubona aya makuru y'ubuzima bw'imyororokere bigorana guhanahana amakuru no kumvikana kubera ubumenyi buke baba bafite bafite ku rurimi rw'amarenga mu ngaruka zikunze kugaragara aba bafite ubumuga bwo kutumva ndetse no kutavuga bahura nazo kubera kutabona amakuru ahagije y'ubuzima bw'imyororokere twavugamo nko gutwara inda zitateganyijwe ku bana b'abangavu ndetse no kwandura indwara zandura mu mibonano mpuzabitsina idakingiye n'izindi ngaruka zigiye zitandukanye inshuti bakunze b'ikiganiro mudukurikiye ni munyemerere nakire mugenzi wanjye imana ishimwe noel atugezeho inkuru irambuye kuri iyi nsanganyamatsiko ngenda agaruka mu kanya
nitwa sawuda abafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga imbogamizi mu mbogamizi abantu bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga bahura nazo mu rwanda harimo kutamenya amakuru y'ubuzima bw'imyororokere no kutabasha kubona izo serivisi mu mpamvu zibitera harimo kuba benshi mu bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga batarize kubera ubwo bumuga bafite kwitinya guhezwa na sosiyete ndetse no kuba mu rwanda abakora mu nzego z'ubuzima n'ubuvuzi muri rusange abakabaye batanga amakuru ku batumva ntibanavuge nta bumenyi bafite bwo guhuza nabo mu rurimi umwe mu bantu bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga mu rwanda twaganiriye ni sawuda mukamazimpaka ni umubyeyi w'abana babiri utuye mu mujyi wa kigali kumuvugisha bisaba kuba amarenga akoresha uyazi bitaba ibyo ugakenera umusemuzi usobanura mu buryo bw'ijwi niyo mpamvu mu kuganira na sawuda twabifashijwemo na alex uyisabye we udafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga ariko akaba azi gukoresha ururimi rw'amarenga ijwi murumva ni irya alex ariko arasemura ibyo sawuda atubwira mu marenga sawuda aragaruka ku mbogamizi abatumva ntibanavuge bahura nazo mu kugera kuri serivisi z'ubuzima n'ubuvuzi by'umwihariko mu bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere ngewe nitwa sawuda abafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga imbogamizi duhura iya mbere ni kominikasiyo guhanahana amakuru iyo umuntu utumva atanavuga agiye gusaba serivisi kwa muganga ubona bagize ubwoba bakanga kumuha amakuru y'uburwayi bagatinya kubona amakuru y'uburwayi bwe ni ikibazo cya kominikasiyo cyane cyane akicara noneho ijyanye n'ubuzima bw'imyororokere yo wapi nta makuru namba kugira ngo usabe usabe umusemuzi ugufasha akoresha muri rw'amarenga agomba kwishyurwa kandi ikigo ikigo ntabwo kigeze gishyiraho gahunda y'ubusemuzi ku bantu bato batanavuga baje kwa muganga nta musemuzi baba bafite igihe icyo gihe rero urumva ko serivisi ntabwo ayibona iya kabiri
ubushakashatsi bwakozwe n'ihuriro ry'imiryango itari iya leta yita ku burenganzira bw'abantu bafite ubumuga mu rwanda nudoro muri bibiri na makumyabiri na kabiri bwakorewe mu turere turindwi two hirya no hino mu rwanda abantu bafite ubumuga bagera kuri magana inani na cumi na barindwi bari mu cyiciro cy'urubyiruko babajijwe mirongo ine na kane ku ijana bagaragaje ko nta makuru bazi ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere cyangwa se aho babonera serivisi zijyanye n'ubuzima bw'imyororokere ni ubushakashatsi bwagaragaje kandi ko mirongo ine n'umunani n'ibice bitandatu ku ijana ni ukuvuga abantu bagera kuri magana atatu mirongo icyenda na barindwi babajijwe bafite ubumuga bagaragaje ko batazi uburenganzira bwabo mu bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere kutamenya amakuru no kutabasha kubona serivisi z'ubuzima bw'imyororokere nibyo sawuda mukamazimpaka ufite ubumuga bwo kutumva no kutavuga avuga ko ari imwe mu mpamvu zituma hirya no hino mu rwanda hakigaragara abantu bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga bahohoterwa n'abasambanywa bagaterwa inda kubera kubafatirana n'ubwo bumuga bafite ibijyanye no kuboneza urubyaro abantu batuma batanavuga eh, iyo bagiye gusaba iyo serivisi yo kuboneza urubyaro muganga nta makuru amuha akama akabishyiraho ngaho akigendera n'uburyo babaha imiti nawe ugasanga ntabasha kwisobanura uburyo akeneye bufata imiti hanyuma kubera ko atabisobanukiwe agashyiraho ngaho akigendera ariyo mpamvu ubona abenshi bakunze gutwara inda zitateganijwe mukamazi mpaka we ufite ubumuga bwo kutumva no kutavuga avuga ko hari icyo abona gikwiye gukorwa kugira ngo imbogamizi bahura nazo mu bijyanye no kubona serivisi z'ubuvuzi zikurweho
ikintu cya mbere cyakorwa ni uko abatanga serivisi kwa muganga akwiye kugira ubumenyi bw'ibanze ku rurimi rw'amarenga kugira ngo muganga igihe abonye umuntu ufite umutungo utanavuga aje babashe kuvugana nta kibazo kandi bakoresheje amarenga nubwo yaba ari ay'ibanze cya kabiri aha, guha abantu batumva batanavuga amahirwe yo gukora kwa muganga urugero wenda nk'umuntu ukora amasuku atumva atanavuga ni ibintu byoroshye umuntu utumva utanavuga yabasha gukora kandi agafasha baba nasi n'abantu bakora kwa muganga kumenya ururimi rw'amarenga gake gake wajya kubona ukabona bose barabasha gukoresha ururimi rw'amarenga nta kibazo kuko bafite umuntu uri hafi yabo uri kubibigisha murakoze minisiteri y'ubuzima mu rwanda yemeza ko hari icyuho cy'uko mu bigo by'ubuvuzi abantu benshi batabasha gutanga serivisi ku bantu bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga kubera imbogamizi zo guhuza mu buryo bw'ururimi cyangwa kominikasiyo hakaba n'ikibazo cy'uko abantu bafite ubwo bumuga batabasha kwivugira neza icyifuzo cyabo cyangwa imbogamizi bafite bigatuma hari abashobora kuba barwara ntibajye kwivuza mu rwego rwo gukuraho izo mbogamizi minisiteri y'ubuzima yatangije urugendo rwo guhugura abakora mu bigo by'ubuvuzi mu buryo bwo guha serivisi abantu bafite ubumuga butandukanye harimo no kwigisha abakozi batanga serivisi by'umwihariko ururimi rw'amarenga akoreshwa mu rwanda umuyobozi w'ishami ryo kubaka ubushobozi bw'abantu bafite ubumuga mu nama y'igihugu y'abantu bafite ubumuga tuyizere uswaridi avuga ko imbaraga nyinshi zizakomeza gushyirwa mu gukuraho imbogamizi abantu bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga bahura nazo kimwe n'iz'abantu bafite ubumuga muri rusange bahura nazo abantu bafite ubumuga mu kutumva no kutavuga ni bamwe mu ba- mu banyarwanda bafite ubumuga birumvikana bahanganye ni- n'ingaruka zi- zitewe no kuba bafite ubumuga bahanganye n'inzitizi ziri mu gihugu cyacu no ku isi muri rusange aha ndavuga nko kuvurwa bakiri batoya ngo abashe korerwa cyangwa se akire abashe kwiga nawe abashe kugira akazi keza abashe gukora abone ubushobozi bw'amafaranga ateza imbere umuryango n'igihugu muri rusange ariko muri rusange hamwe no em, gukora ubuvugizi eh, inama y'igihugu y'abafite ubumuga ncpd eh, nk'urwego rwa leta leta yashyizeho kugira ngo rubashe gukora ubuvugizi abafite ubumuga eh, twagiye dukora ubuvugizi hirya no hino kugira ngo yaba politiki zishyirwaho zibashe guhinduka Eh, imigirire uburyo bw'itumanaho bugerageze bu- buhinduke kugira ngo abafite ubumuga babashe kumva gukurikira gahunda zitandukanye kandi tubona ko hari umusaruro byatanze aho bitari byagera nibwa yuko ni urugendo twatangiye kandi ntabwo tuzasubira inyuma nk'uko biri mu ntego z'iterambere rirambye sdgs n'u rwanda rufite intego z'uko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu hazaba hakuweho imbogamizi zose zituma abantu bafite ubumuga ubwo ari bwo bwose bagorwa no kubona serivisi z'ubuvuzi ibarura rusange ry'abaturage ryo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri ryagaragaje ko mu rwanda abantu bafite ubumuga bafite guhera ku myaka itanu kuzamura basaga ibihumbi magana atatu na mirongo icyenda na kimwe barimo n'abo twibanzeho muri iki kiganiro bafite ubwo kutumva no kutavuga ni mu gihe hirya no hino ku isi abarurwa abantu bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga basaga miliyoni mirongo irindwi nitwa noel manishimwe nshimiye wowe ukurikiye iki kiganiro ejo
dushimiye cyane sauda mukamazimaka ufite ubumuga bwo kutumva ndetse no kutavuga waganiriye natwe akatubwira zimwe mu mbogamizi abafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga bahura nazo zo kubona amakuru ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere muri izo mbogamizi yatubwiye harimo nko guhezwa na sosiyete kuba batarize kandi no kuba abakora muri serivisi z'ubuzima batanga amakuru ku buzima bw'imyororokere ngo nta bumenyi buhagije bafite ku rurimi rw'amarenga kugira ngo babashe kuba ah, bakumvikana dushimiye cyane kandi n'umuyobozi w'ishami ryo kubaka ubushobozi bw'abantu bafite ubumuga mu nama y'igihugu y'abafite ubumuga tuyizere oswaridi watubwiye ko hari imbaraga ziri gushyirwa mu gukuraho imbogamizi abantu bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga bahura nazo kugira ngo babone serivisi z'ubuzima bw'imyororokere harimo nko kuvurwa bakiri bato kwiga kugira ngo baziteze imbere no kuborohereza kugera kuri serivisi cyane cyane iz'ubuzima bw'imyororokere nshuti rero bakunzi b'ikiganiro ejo mudukurikiye nimutubwire ese mubona hakorwa iki kugira ngo abafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga boroherezwe kubona serivisi zijyanye n'ubuzima bw'imyororokere nimutwandikire ubutumwa bugufi kuri nimero yacu ariyo zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe cyangwa se kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri uretse aho ngaho kandi ushobora no kutwandikira unyuze ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo facebook instagram ndetse no kuri x hose ni ukwandika ejo youth eco mu ijambo rimwe ubundi udusangiza igitekerezo cyawe turaza kucyakira mujye mwikohereza ibitekerezo byanyu reka twumve indirimbo yitwa nyigisha y'umuhanzikazi Knowless butera ubundi turagaruka mu kanya kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo nyigisha kuba umuntu nyagasani mu bumuntu mu mutima mu bupfura simbe gito ngo ubuto bunshuke bimviremo gutana ngira umuntu ari kumwe n'umuntu nyigisha gutanga ibitekerezo byanjye unyigishe no kubaha iby'abandi nyigisha kuba inshuti nziza ariko unyigishe no kutivanga mu by'abandi ngira umuntu ari kumwe n'umuntu unyigisha gushima nta buryarya unyigishe kugaya ntakomeretsa nyigisha kwishimira intsinzi y'abandi nyigisha kubigiraho undinda ishyari ngira umuntu ari kumwe n'umuntu
reka nkubwire kurikira ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'amerika ni ku ijana na kane n'ibice bitatu fm unyigisha kuvuga nziga unyigishe no kuganira unyigisha kwirinda ibiganiro by'ubupfapfa ariko unyigishe no kujya imakaza ubaka ngira umuntu ari kumwe n'umuntu unyigisha kubaha buri wese ariko unyigishe no kutigira agatebo unyigisha kugira impuhwe ariko kandi undinde zimwe zitiza urugi ngira umuntu ari kumwe n'umuntu unyigisha gukira inshuti rero bakunzi b'ikiganiro ejo turimo turagana ku musozo w'ikiganiro ejo cya none cyagarutse ku ngaruka zigera ku bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga kubera kutabona serivisi zijyanye n'ubuzima bitewe n'ubumuga bafite kandi mu kiganiro ejo cya none twari turimo turarebera hamwe icyakorwa kugira ngo babashe kubona izo serivisi zijyanye n'ubuzima bw'imyororokere nshuti rero bakunzi b'ikiganiro ejo ni aha dusoreje ikiganiro ejo cya none mu nyemerere nshimire buri wese wagize uruhare kugira ngo iki kiganiro kigende neza by'umwihariko mizero kirisipe we yari ku buhanga bw'ibyuma ndetse na nadine uwamahoro we wari uhagarariye iki kiganiro namwe mwese kandi twabanye mu kiganiro ejo cya none ndabashimiye ikiganiro ejo cyo nakagaruka mwari kumwe nanjye karemera patrick naho ubutaha mu kiganiro ejo
inshuti muduteze amatwi mu masegonda make turaba tugeze ku isaha ya saa kumi n'ebyiri umwanya mukurikira ikiganiro dusangira ijambo mwakoze kubana natwe kuri mikoro mwari kumwe na You've been venisite listening to news nshimiyimana and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.